mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika mwe mwakomeje gutega amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika namwe gifungura amaradiyo yanyu hano muri studio i washington ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese umugoroba mwiza mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika babarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa ridatevye
uyu ni perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza ni mu gikorwa cyo gutangiza umushinga wo kuganira n'abaturage ku ivugurura ry'itegeko nshinga ry'uburundi byabaye mu ntara gitega uyu munsi mu kanya gashize iyi nkuru kimwe n'isiganwa ry'amagare pedro for peace mu burundi nabwo ndetse no kuba utubazo twavutse mu mugambi wo gufasha imiryango itishoboye ya ntabo nikora ya ntaho nikora mu ntara ya makamba izo tubagezaho muri uyu mwanya mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mbaye mbaritse kandi bagume ku maradiyo yanyu duhera amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri komine bugendana mu ntara gitega ni hagati mu burundi aho niho perezida Pierre Nkurunziza w'Uburundi yahisemo gutangiriza umushinga wo kuganira n'abanyagihugu ku gikorwa cy'akamaramaka cyo kuvugurura itegeko nshinga Uburundi bugenderaho umunyamakuru ry'Amerika mu ntara y'Igitega Fidel Antoine Sabimana niwe akurikiranye icyo gikorwa aratugezaho uko byifashe ni ibikorwa byamaze umwanya tarenze iminota mirongo ine n'itanu kuko atawundi yafashe ijambo atari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza wenyene mu ijambo yashikirije abari ngaho yamenyesheje igituma ibwirizwa shingiro ry'uno munsi rikwiye guhinduka igihe bahurira igitega kuwa mirongo ibiri ndamukiza umwaka bibiri na cumi n'indwi n'ibujumbura kuwa mirongo ibiri ruheshi umwaka bibiri na cumi n'indwi bahagarikiwe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu kayanza kwa mirongo ibiri na kabiri ruheshi umwaka bibiri na cumi n'indwi bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa ridatevye haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rikijanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe bibigize hambavu y'uko gushaka kw'abarundi hari n'ibituma vyaturutse hanze y'igihugu n'iyinjira ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bigize afurika y'ubuseruko rikaba ryaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera y'uko hari ibyo dutegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa afurika y'ubuseruko naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu umukuru w'igihugu petero nkuru nziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'indwi aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canye bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama nshingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice icya kabiri cy'abagize inama nkenguzamateka mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'umunani y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose ku bwacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari iyo nzira byazananye kuko byabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa mirongo ibiri n'umunani ruhuma umwaka bibiri na gatanu imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe muri iryo jambo ntiyigeza ado mu rutoke ku byohinduka muri iryo bwirizwa shingiro ariko yavuze ibidakomakoma icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye zitazokomwakomwa n'igizigize inkingi ya demokarasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro aboneyeho kugabisha abazogwanya uwo mugambi tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzoba ari umurongo utukura ivyo birori vyari vyitabwe n'abategetsi batandukanye abashikiranganji ba leta y'u Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka ababuramatari batwara intara z'u Burundi abaserukira ibihugu nk'ubufaransa n'ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemwo ibirori abenshi ntibari bazi icabazanye aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika turanezerewe nyene kubera umunyagihugu nyene atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye we nyene zakeye neza ibi vyiza tukube turyoherwa kuko turyohewe ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangamisi co gusigurira abanyagihugu ibijanye n'impinduka z'ibwirizwa shingiro ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika urakoze perezida antoine nsabimana turacyari mu ntara z'uburundi isiganwa ry'amagare mu muryango wa afurika w'uburasirazuba rizwi ku izina rya pedal for peace ribera mu burundi uyu munsi ryari rigeze ku munsi waryo wa kabiri umunyamakuru ry'amerika evariste nzikobanyanka yarikurikiranye abasiganwa bagenze ibirometero mirongo itanu kuva i bujumbura kugera igitaza mu ntara ya rumonge evariste ubu uri mu rumonge
ubu muri kino gihe etiyeni turi ko turavugana tugeze i nyanzarake ni muri komine yo mu ntara y'amakamba iri mu bumanuko bw'uburundi twarenganye intara ya rumonge ye ni byiza evariste none niki cyaranze iryo siganwa kuri uyu munsi aho bigeze ubu
icyaranze iryo siganwa uno munsi ni uko ari abarundi abanonosi b'abarundi babiri bashoboye kuba ba mbere kuri ibyo birometero mirongo itanu bagize bava mu gisagara cya bujumbura abo banonosi rero umwe ni umurundi undi ni umurundi kazi none hari ingorane abasiganwa baba bahuye nazo ku muhanda kuva i bujumbura kugera aho ngaho uri ubu mu i makamba
kuri abo basiganwa bagera kuri mirongo itatu nta ngorane n'imwe bigeze bagira mu nzira kiretse umunonosi umwe ikinga ryamwangiye abura irindi ryo kumusubiriza aca araheba guhiganwa asubira i bujumbura evariste ukunze gukurikiranwa gukurikirana amasiganwa menshi y'amaga ndetse n'ay'imodoka urebye isiganwa uyu munsi uko byagenze agashya icyo ubona kidasanzwe watubwira ni iki
igishasha ni uko banonotse ubwabo bavuga yuko ari irya mbere hatunganijwe ihiganwa nk'iryo bise turu di burundi bakavuga bati twara tugira amahiganwa mu gisagara cya bujumbura gusa no mu micungararo yacu uno munsi rero kubona turi ko tuzunguruka igihugu cyose dushimira abatunganije iryo higanwa ku rwego rwo mu muryango wa afurika y'ubuseruko birumvikana hari abo mwavuganye bari muri iri rushanwa ry'amagare icyo wumva bo bavuga ni iki ku bijyanye n'iri siganwa
ibijyanye n'iri siganwa ryatunganijwe mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro bamwe mu bagitabiye na cyane cyane abavuye hanze bavuze bati kuva ku munsi w'ejo turi ko turahiganwa twasanze mu burundi hari amahoro ibyo tungwa bivugwa bati ntabyo twabonye bakishimira yuko iryo siganwa ririko riba mu mutekano ntangere mu ituze ntangere uko niko bamwe na cyane cyane abavuye mu bihugu bya kenya ubuganda na tanzania babibwiye ijwi rya amerika none wareba se uko abarundi bahagaze mu isiganwa ubu ukareba n'abavuye mu bindi bihugu byo muri afurika y'uburasirazuba ubona intambwe abarundi bagezeho iteye iteye
intambwe abarundi bagezeho ni nk'uko etiyene bibona ko akomeye nibo bonyine bariko barahiganwa kuko ku ruhande rw'uburundi hitabye uno munsi hasiganywe abagera kuri cumi n'umunani bakuramwo umwe yasubiye inyuma hanyuma abanyakenya ni batatu harimwo n'umwigeme umwe abatanzania ni babiri gusa abaganda ni babiri gusa biragoye rero kugereranya abarundi abakenya n'abatanzania n'abaganda biboneka yuko abarundi basumvya ingoga biturutse kuri ubwo bwinshi abaje bava mu bihugu bibaye ejo ku munsi wa gatatu isiganwa rizakomeza evariste hateganijwe iki
ejo ku munsi wa gatatu biteganijwe yuko abasiganwa ku makinga bazova hano inyanzarake baduga bagana umugwa mukuru w'intara y'amakamba aho bazohaca babandanya binjire mu ntara ya rutana barengane intara ya rutana binjire mu ntara ya gitega bitekanijwe yuko rero atagihindutse eh, abanonotsi bazoca baruhuka bageze ibukirashaje mu ntara ya gitega eh, canke babandanye gushika mu ntara ya cankuzo aho bitegekanijwe yuko bazoca barara imbere ko babandanya eh, kugira basozere iryo higanwa ku munsi wa gatanu w'indwi nyene bivuze neza yuko nta uzi neza aho ejo bazagarukira bizaterwa n'uko ibihe byifashe n'uko bazaba bagenze bigaterwa n'uko aho buzirira bageze bashobora kuba bahagarara aho ngaho
yego cyane kuko eh, n'uno munsi eh, iyo baza kuba abantu babandanya gusiganwa byatumwe no kwibarabara rya bujumbura rumonge uvuye mu gitaza ugana ku murwa mukuru wa rumonge hi- hifashe nabi haguye imvura nyinshi yari guhava ituma eh, gusiganwa eh, bihindura intumbero urakoze cyane variste nzikombanyanka ni mugenzi wacu wakurikiranye isiganwa ry'amagare ubu rigeze mu ntara y'amakamba mu inyanzarake ejo rero tuzakomeza tubagezaho uko iri siganwa rigenda turabararitse Aba- iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turacyari mu ntara z'u Burundi mu majyepfo ubu tugu tujye mu ntara ya rumonge noneho abaturage b'abakene cyane batishoboye bo muri za komine rumonge mutimbuzi na mabanda barishimira inkunga y'ideni bahawe n'ikigega cyo guteza imbere imigambi mito mito ni inkuru yategwa n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika chris munezero uri mu rumonge utugezaho muri make uko uwo mugambi kuri ba ntaho nikora uteye uyu mugambi ugenewe abantu abonikora bo mu makomine agize uburundi watangujwe mu makomine atatu ariyo rumonge mu ntara ya rumonge mabanda mu ntara ya makamba hamwe na mutimbuzi y'intara ya bujumbura inyuma y'umwaka umaze utangujwe abarongoye ikigega cyo guteza imbere imigambi mito mito barashimishwa n'uko wagenze muri ayo makumyabiri na tatu ibyo bikavugwa na joyce hakizimana arongoye ico kigega twe twihaye ihangiro ry'uko muri uwo mugambi twa dushikira abanywanyi ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo ibiri uwo mugambi utekanijwe ku myaka ibiri igabu- igabanijwemwo ibice bi- bine by'amezi atandatu atandatu Aba- abanyagihugu bararonse uburyo bategeza kuronka ibihumbi mirongo itanu n'itanu kandi batangiye kwiteza imbere kandi barakora neza kuri abo barundi ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo ibiri bamaze umwaka barahawe ingurane biciye mu migwi y'abantu bari hagati ya batanu na cumi bishingiranira ibice mirongo itandatu na bibiri n'igice ku ijana ni abakenyezi uwimana jori asanzwe aba muri komine mutimbuzi akaba yarahawe ingurane y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu vy'amarundi yitegereza ni make maze kuyakira ndavuga ntishobora kuyadandaza kuko nabona ko ari make kuko ico gikorwa nakora caca cyo kudandaza indagara ndagira ndayaguramwo impene umushinga ntaravuga ati nta ngorane kamfasha iyo hageze ko ndiha ku kwezi akampa nariha amafaranga ibihumbi cumi n'amajana icenda yarungutse kandi yasigaranye n'inyungu n'ubu aba banyagihugu naho bashima uyu mugambi bavuga yuko urugero rw'ibihumbi mirongo itanu vy'ingurane baronswa ari amafaranga make na rirya badafite ingwate yo gusaba amadeni mu mabanki turifuza yuko twoduga kuri bya bihumbi ijana tukanabivako tukaja ku bindi ikintu twasaba gusa ko badufasha muri ico gihe tuzoba tumaze kurenza hamwe bavuga ngo baducukije twasaba ko badukurikirana kuko n'ubundi kopeke ntishobora kuzotwizera ngo iduhe ingurane zirenze canke zingana n'umuriyoni ataba twishingira dufise inyuma y'umwaka uyu mugambi wo gutanga ingurane ntonto kuri ba ntahonikora utangujwe muri ayo makomine atatu bamwe mu bajeje intwaro ntibashigikiye uyu mugambi nk'uko byategerezwa ku bwa nkamicaniye augustin umuhanuzi wa buramatari w'intara ya rumonge ajejwe ubutunzi ngo ako n'akanenge gategerezwa kuzokosorwa muri uyu mwaka ugiye gutangura umugambi ugitangura utangurana utugorane muhini mu- mushasha wamutera amabavu ariko nibaza yuko dukoresheje inguvu dufise guhera ku ntwaro yo hasi nibaza kandi ndizera yuko umugambi wa kabiri wo gutanga iyo ngurane ya fondo microcredit rural utazosubira kugira ingorane nk'iza mbere ku bwa joyce hakizimana arongoye ikigega cyo guteza imbere imigambi mito mito ngo abajeje intwaro bokwikubita agashi bagashigikira abo barongoye tubasaba ko badufasha cyane bakongerezamwo ingufu mu kudutumirira no mu kutwigishiriza uwo mugambi kuko uwo mugambi ni uwo guteza imbere umwe atari afise uburenganzira bwo guca kuronka ingurane mu mabanki mato mato cyangwa mu mabanki makuru makuru kubera atagira ingwate ubwo si ukubera mu tabaronse uburyo bwo kumbure- bwo gushika ku mitumba kugira bakurikirane iyo migo bariho kugira ngo batunganize abenegihugu iyo rero haje uwo mugambi ntitukwiye kuwubahembera kuko biri mu bikorwa byabo byo guteza imbere abo batwaye inyuma y'ayo makomine atatu rumonge mabanda na mutimbuzi yatanguriwemwo uyo mugambi wo gutanga ingurane ntonto kuri bantahonikora ayandi makomine cumi n'atatu yo muri izo ntara za makamba rumonge bujumbura hamwe n'intara ya bururi yarongewemwo icibonekeje ni uko komine rumonge yabaye iya nyuma mu ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi biturutse ahanini ku kudasubiza ingurane mu rumonge Chrissy munezero ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu biracyakomeza mu kwezi gushize kwa cumi kwa cumi te- na kumwe televiziyo y'inyamerika cnn yashyize ahagaragara videwo yerekana abanyafurika barimo bagurishwa mu cyamunara nk'abacakara mu gihugu cya libiya ibihugu bitandukanye bya afurika n'ibyo mu mahanga ndetse n'abantu ku giti cyabo barahagurutse bamagana ibyo bikorwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari imiryango itandukanye irimo gutegura imyigaragambyo yo kwamagana icyo gikorwa mu mijyi inyuranye y'igihugu umunyarwanda olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abanyemari b'abanyafurika mu mujyi wa chicago ruzwi ku izina rya africa global chamber of commerce ari mu bategura imwe muri iyo myigaragambyo mu kanya gashize amagaze kuganira na mugenzi wacu edi rwema mu kiganiro muri isanga yatangiye avuga bimwe mu byo atekereza ko bishobora kuba bitera icyo kibazo ku banyafurika iki gikorwa ubona cyo gucuruza abacakara niko nabyita cyangwa se no gucuruza abantu muri rusange eh, ni igikorwa eh, ki- twamagana twamaganira kure kandi buri muntu wese ufite eh, utekereza ni ikintu yakwamaganira kure Ah, waba uri umucuruzi cyangwa se waba uri undi muntu usanzwe ari we wese ni ibintu byo kwamagana Ah, noneho ku mwihariko uri umunyafurika Ah, ni ibintu birimo kubera eh, iwacu Ah, ntabwo ari muri libiya gusa n'ahandi Ah, ni muri urwo rwego twahagurutse turavuga tuti tugiye kwamagana ibi bintu ko ni ibintu by'ikozasoni Ah, nta muntu nyamuntu wakwemera ko ibi bintu bikorwa byabaho Eh, ubwo rero ho nabihuza eh, ni uko noneho hajemo ibintu by'ubucuruzi ubundi twebwe urugaga ah, ruhuza abacuruzi eh, ibyo dushyira imbere ni ubucuruzi Ah, guhuza abantu kugira ngo bacuruze ibicuruzwa none urabona rero hajemo ibintu byo gucuruza abantu ibyo rero twebwe mu- du- dushinzwe gucu- kwamamaza ibicuruzwa ah, turamagana ko noneho abanya- abantu umuntu nyamuntu yahinduka igicuruzwa ibyo bintu ni aho ngaho tubihuriza cyane cyane kwamaganira ukuntu n'umuntu yahinduka igicuruzwa ntabwo twakwemera yuko twakwamamaza ibicuruzwa bikaba birimo abantu icyo ni igikorwa cyo byose tu- twamaganira kure Ah, nanone murimo murategura urugendo ruteganijwe tariki ya makumyabiri z'uku kwezi ah, ni mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois ariko nanone murimo murakorana ah, na bamwe mu banyamerika babaye indashyikirwa cyane cyane mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'uburenganzira bw'abirabura muri za mirongo itandatu abo barimo Reverend Jesse Jackson ndetse na Al Sharpton Ah, ese mwatangiye gukorana ryari gukorana nabo tumaze imyaka irenze ine ine cyangwa itanu dukorana n'ikigo ah, cyitwa Rainbow Push Coalition Eh, icyo kigo cyashinzwe mu by'ukuri na na, na Reverend Jesse Jackson oh, uriya mugabo wagendanye no n'icyamamare ah, Martin martin luther king abantu bose bazi ku isi ni umuntu bagendanye cyane ariko ku mwihariko ku bintu by'umwihariko wenda abantu wenda batari bazi uriya martin luther king ah, ah, ahamagarira jesse jackson ngo bagendane yari yaramushinze ibintu bijyanye n'ubucuruzi muri uriya rugendo bagendagamo ba- bamagana bu- ubu bucakara tuvuga nyine turimo kuvuga ubu ngubu bwari bwarasakaye muri amerika no gusubiza inyuma abirabura abirabura b'abanyamerika baturutse muri afurika rero na ari shapiton nawe eh, ni umu- ni umu- Alfred, eh, we mu by'ukuri eh, uyu reverend jesse jackson ni nka mentor we Me- nuko navuga ni nk'umuntu areberaho uribuka ko uyu jesse jackson ari we munyafurika wa mbere wiyamamaje kuba perezida wa amerika hano muri amerika nyuma yaho um, yo kwiyamamaza uriya uh, ari chapiton nawe agerageza gushaka kuba perezida wa amerika bikaba ari na byarahaye amahirwe cyane akomeye perezida obama kuba perezida nyina wa amerika iyo batatinyuka ngo ba- batinyure abirabura dutekereza yuko na perezida obama atari kuba perezida bwana kamanzi umuntu ah, wenda agerageje ah, gutanga ibisobanuro abanyafurika kugeraho bajya gucuruzwa muri libiya inkomoko yabyo ni iyihe Eh, urakoze cyane Eh, eh, nk- nk'uko nabivuze nkitangira i- iki kibazo ntabwo ari ikibazo gishyashya Eh, kubera yuko n'igihe kadafi ah, akiriho atarapfa ah, ibyo bikorwa byarakorwaga kandi kuva na n'ikiriya gihe ah, guhera mu mu kinyejana cya cya cumi na karindwi ah, abi- abirabura bagu- bas- ba- bagurishwa bakaguzanwa hano muri za amerika no mu bindi bihugu Ah, kugeza uyu munsi icyo kintu ntikigize gihagarara uretse uko abantu batabivuga ariko noneho by'umwihariko muri afurika icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane mu mu bitera cya mbere wenda na cyabereye muri libiya cyo cyakomejwe cyane no- n'iriya ntambara yabereye muri libiya ibihugu bikomeye byo ku isi byaje bigatera libiya bigateza intambara noneho kadafi bakamukura ku butegetsi igihugu kigasigara cyambaye ubusa mu by'ukuri nta nta muntu uyobora i- libiya mu by'ukuri n'uyu munsi hari abarwanyi bari hirya no hino barwanira ubutegetsi ku buryo bikomeye cyane kuyobora kiriya gihugu ah, mu- mu bi- muri rusange Ku- kubera iyo mpamvu rero hari abarwanyi baje baje gushyigikira eh, kadafi muri iriya murwa- mirwano bari muri libiya benshi cyane Ha- hakaba noneho n'abandi banyafurika ubu ngubu barimo guhunga bahunga ibibazo byinshi biri mu bihugu aho baturuka ah, byinshi bijyanye n'ubukene no kutagira akazi babura akazi bakavuga bati twigire mu burayi tujye gushaka amaramuko Ah, icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byinshi byo muri afurika cyane cyane ibihugu bya afurika y'Ubu- y'uburengerazuba bahunga noneho bakanyura muri libiya kuri libiya niyo iborohera kugira ngo bambuke bagana mu burayi Ah, icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ubukungu mu bihugu baturukamo hakaba n'ikindi kibazo nanone kijyanye n'imiyoborere mibi y'abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo muri afurika bahunga wenda bahunga ari nk'impunzi zisanzwe nabo bavuga ati tujye kwishakira kwibera mu bindi bihugu ku bihugu byacu bi- biratunaniye mu by'ukuri na- na impamvu nazishyira mu- mu- mu- mu- mu nzego eshatu ubwa mbere ni ibihugu by'abanyamahanga byateye libiya bigahashyira akavuyo none ubu ngubu abantu bari- baharwaniraga kadafi baki- bakibonayo n'abandi barimo bahunga muri iki gihe bakibonayo urwego rwa kabiri ni ni urwego rujyanye n'ubukungu abanyafurika cyane cyane bakiri batoya nakwita de yange ba- bahunga bashakisha imibereho mu bihugu byo mu burayi bagera muri libiya bakananirwa kwambuka mu rwego rwa gatatu ni urwago- urwego rujyanye mu by'ukuri n'imitegekere mibi y'abategetsi bo mu bihugu byo muri afurika Ya, reka dufate na niyo nzima wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe ndi mu rwanda ikirehe ikibazo cyawe ndagaruka ku gituma abo baturage bava mu bihugu byabo bashaka kujya i burayi rimwe na rimwe bagahinduka abacakara ntekereza ko habaho uburangare bw'abaperezida bo mu bihugu byabo navuga ko uko biri kose abaperezida bo mu bihugu byacu ntabwo bayobewe buriya bucakara bw'abanyafurika bajyanwaga muri amerika nta nubwo bayobewe ubucakara bwakozwe n'abarabu bazi neza ko bitari ibintu byiza ibyo ari byo byose buri gihugu ntabwo cyakwifuza kugira abacakara kandi bari abantu igituma bagenda bari abantu bashobora kuba bashonje kuko ikibajyana byose ni ugushaka ubuzima bwiza mu bihugu by'i burayi bakaba ngombwa ko bahitamo no kuba bacuruzwa ngewe rero nkavuga nti ibyo bihugu bakomokamo byakagombye gushyiramo imbaraga noneho bikita ku baturage babyo bikabashakira imirimo bakora aho kugira ngo bajye kuba ibicuruzwa kandi bazi neza ko atari ikintu cyiza ikindi hari icyo umutumirwa bavuze ngo ibihugu by'i burayi ngo byareka ngo abantu bakajyayo agomba kumenya ko niba ari globalization ibaho kubera inyungu buri gihugu kiba gifite bari abacakara ntabwo bababonamo nk'inyungu kuko uburayi bwamaze gutera imbere ahubwo bababona nk'umutwaro kuko abenshi bajya batarize ndetse nta n'ikintu babafasha kandi bo baba bakeneye abantu bize kuruta abantu batize kuko nibo bantu bazakora mu nganda zabo bazakora mu mashuri yabo ubwo rero urumva kubemera ni ibintu bigoye ahubwo abanyafurika bo ubwabo bagombye gufata ingamba zatuma abaturage babo batera imbere ndetse bagafata ingamba zatuma ubwo bucuruzi buhagarara kuko nibo babigiramo uruhare kuko umuntu abayeho neza ntabwo yakwifuza kujya kuba umucakara niyo nzima turemeranye rwose nta gihugu na kimwe cyemera gufungura imipaka ngo abantu birohe gutya ibyo ntabwo ari cyo nashaka kuvuga nashaka kuvuga yuko imibanire hagati y'ibihugu igomba kuba myiza kugira ngo abantu badatangira gukumirwa ibyo rero bigomba ni ngombwa yuko ari ibihugu byo muri afurika bagomba gukorera abaturage babo bagashyiraho ingamba zikomeye cyane zituma abaturage nabo bazamuka mu mibereho noneho baba bashaka kugenda bakagenda hari ikintu bajyanye kungura ibindi bihugu nibyo kuko nimba abye yavuze ati aba bantu baba batarize abanyaburayi ntabwo bashaka abanyaburayi bababona nk'umutwaro ibibanza nk'umutwaro nibyo rwose ndabyemera rero nawe abo ni abantu bajyanye umutwaro ntacyo baba bazaniye ni nayo mpamvu bavuga bati ntabwo tubashaka reka dufate na terance wiriwe neza politike yo kwigisha ino ntirifonde neza umuntu amenya ati aba bantu ko ndabashyize muri ibi bisata bazovaho bakora ibi n'ibi cyangwa ko bari muri aha bazovaho bakora ibi n'ibi umuntu iyo ariko arigaragara igihe ageramo guhitamo igisata akagihitamo avuga jereka mpitemo iki kuko mfise aba n'aba nzomara hanyuma mbone ukuntu nokwihangira umurimo muri ibi n'ibi ariko usanga leta nayo nyine yaciye ideviya ikaguha ibindi bintu ugasanga no guhindura ntibigikunze kandi wowe kuba wari wahisemo ibyo ngibyo wari wabonye yuko niyo womara leta idarose uburyo bwo kuguha akazi ushobora kubona iyo uzoca werekeza kugira ubwawe wihangira imirimo bwana kamanzi uyu mukunzi wacu azanyemo ikintu kijyanye n'imyigire abantu biga bakarangiza kwiga ariko ibyo bize ntitume bagera ku cyo bifuza kugeraho nta kintu na kimwe ku isi wageraho utaragize uburere bwiza bituma niyo urangije iryo shuri wagera wagera ku isoko ry'umurimo noneho ukaba ubihugukiye ku buryo ushobora guhanga ugashobora gukora neza kubera yuko ibyo ukora ubikunze numvise ari washyize ipfundo ry'uko uba uri umwana ujya mu ishuri hari ikintu wikundiye kwiga ariko leta ikagushyira mu bindi wowe wumva udakunze icyo ni koko ni ikibazo twebwe twakuriyemo usanga ugiye kwiga ukavuga uti njye wenda ngiye kwiga ibintu bijyanye n'ubuhanzi aribyo ufitemo impano noneho bakakubwira ngo wowe ngo ugenda uba umuganga wajya kuba umuganga ugasanga nabyo urabikora nabi ko agiye gukora ibintu wowe wari usanzwe utikundira udakunda ibyo rero koko nibyo nagiye mvuga ibintu bijyanye na inovesheni cyangwa guhanga ku buryo umuntu wese impano yahawe ayikoresha akayishyira aho ikwiye kujya yarangiza ayo mashuri noneho akumva afite icyo kintu afite umwete wo gukora akazi kubera ko yize ibintu yikundira ntekereza ko mu rwego rw'uburezi hagomba kubaho impinduka ikomeye cyane mu bihugu byose akaba impinduka ikomeye ihamagarira abantu bose buri muturage wese akiga hakabaho gahunda ihamagarira abantu bose wese akiga kandi akiga ikintu yikundiye apana umuntu ko bamuhatira icyo kwiga ibyo ndabyemera nawe rwose
turamushimiye cyane ni bwana olivier kamanzi ni umuyobozi w'ikigo ni urugaga rw'abanyemari n'abacuruza umujyi wa chicago muri leta y'inoyi muri amerika bavuga ku bijyanye n'ikibazo kijyanye n'icuzwa ry'abantu mu gihugu cya libiya ni mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu edi rwema mwese ndabashimiye nshimiye enjeniyeri ndetse na fatuma karara ari masano ku byuma badufashe kubagezaho ibiganiro byacu namwe mwese aho muri ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza mwari kumwe nanjye etienne karekezi